Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika. radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 n'imetero mirongo ibiri na zibiri. Mu Rwanda turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu no kuri FM mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo Inshuti ya Bose. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi, ifite niyo ngabo abaramutsa abaha ikaze mu makuru y'aka kanya. Mu Rwanda abanyagihugu ba mbere batewe urucandago rwa virusi ya korona covid 19 maze iminota mirongo itatu maze gukingirwa ndumva ameze neza nk'uko namwe mubibona nta kibazo mfite mvuye hariya hepfo ngera hano ku maguru ngenda
uyo ni muganga daniel ngamije umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu mu rwanda mu burundi abantu barenga ibihumbi bitatu n'amajana atandatu bo mu masite ya sobel na mafubo mu ntara ya bujumbura mu burengero bw'uburundi bavuga ko babayeho nabi mu bibanza begeranirijwemwo inyuma y'imyuzura yabomoye amazu yabo itwara n'imirima mu mwaka uheze dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi abagwanyi b'umugwi al-shabab bakoze igitero mu ibohero ryo mu ntara isa n'iyigenga ya puntland muri somaliya mu masaha ya kare y'uno munsi ku wa gatanu bica abasirikare indwi iyo nkuru yatangajwe n'igipolisi hamwe n'uwo mugwi umugwi al-shabab watangaje ko wabohoje abanyororo amajana ane benshi muri bo abanywanyi babo mu gitero cyabereye ku ibohero ryo mu gisagara cya bosaso saso nicyo gisagara kinini cyane mu ntara ya puntland uwo mugwi umenyesha ko ababohojwe barimwo abagabo n'abapfasoni bari abanywanyi bawo bari bamaze imyaka cumi mu munyororo yamara abategetsi b'iyo ntara ntibemeje icyo gitigiri cy'abanyororo babohojwe mohamed abdi umwe mu bararira ibohero ryatewe avuga ko abantu bitwaje ibigwanisho bikomeye babateye bavuye mu bice bitandukanye amenyesha ko babivunye ngo yamara baruhiye kwinjira mu ibohero rikuru bakoresheje amabombe avuga ko babohoje abanyororo bagenda bajanye benshi muri bo aremeza ko abasirikare batanu bishwe mu gutana mu mitwe kwabaye abdi avuga ko abandi basirikare babiri bari barungitswe gufasha abararira iyo bohero biciwe mu modoka barimwo inyuma yo kwituriwe umukuru w'igipolisi cyo mu gisagara cya bosaso colonel hussein ali avuga ko igikorwa cyo gufata abanyororo batorotse kiriko kiraba umwungere wa ekleziya katolika y'isi yose papa francisco yatanguye urugendo rw'amateka mu gihugu cya iraq ibindi na thomas kamirindi Akiruruka indege ku kibuga mpuzamahanga cy'i Baghdad, Papa Francisco yakiriwe na Minisitiri w'Intebe wa Iraq Mustafa Al Kadimi. Babanje kwicara umwanya muto mu ruganiriro rw'abanyacyubahiro aho ku kibuga cy'indege. Papa yahavuye yerekeza ku ngoro y'umukuru w'igihugu i Baghdad, Baram Salih, bamukorera ibirori byo kumwakira ku mugaragaro, nabo bakurikizaho kuganira mu muhezo aha mu ngoro ya perezida wa iraq umushumba wa kiliziya gatolika yakiriye kandi n'abandi bategetsi ba iraq abayobozi ba sosiyete sivili n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo muri iraq ahavugira disikuru nyuma ya saa sita yo muri iraq yabonanye n'abepiskopi abapadiri abihayimana n'abafuratiri muri katedrali gatolika notre dame de l'intercession i bagdad anahasomera misa ye ya mbere y'uruzinduko rwe muri iraq ejo kuwa gatandatu papa francis francisco w'imyaka mirongo inani n'ine y'amavuko azajya mu mujyi wa najaf uri muri kilometero ijana na mirongo itanu mu majyepfo ya bagdad aho azagirana ikiganiro na ayatora mukuru ali sistani umukambwe w'imyaka mirongo cyenda y'amavuko umuyobozi w'ikirenga w'abayisilamu bo mu ishami ry'abashiyita bo muri iraq n'abo ku isi yose ejo nanone francisco azasura umujyi wa ur uri mu majyepfo ya iraq bibiriya ivuga ko ariho umukurambere w'abakristu abayisilamu n'abayahudi abraham yavukiye uruzinduko rwa papa francisco muri iraq rwinjiye mu mateka kuko iraq nicyo gihugu cyonyine gifite amateka muri bibiliya cyari kitarasurwa n'umushumba wa kiliziya gatolika y'isi yose uwo ari we wese francisco azataha kuwa mbere turagushimiye thomas iyo yari amwamwe mu makuru makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya radiyo ijwi rya amerika i washington dc ushobora no kudukurikirana kuri facebook no ku kibanza cacu ca internet arico wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu mwanya turabashikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda aho abanyagihugu batanguye kwikingiza ikiza cya covid-19 muganga daniel ngamije ayoboye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ari mu bategetsi bakuru bahise bikingiza ikiza ca covid-19 umumenyeshamakuru wacu eric bagire ubusa niyo nkuru adufitiye maze iminota mirongo itatu maze gukingirwa ah, ndumva ameze neza nk'uko namwe mubibona nta kibazo mfite mvuye hariya hepfo ngera hano ku maguru ngenda ni ukuvuga muganga daniel ngamije utegeka minisiteri y'ubuzima mu rwanda imbere y'itangazamakuru aravuga uko yiyumva nyuma y'iminota mirongo itatu yikingije icyorezo covid cumi n'icyenda ni urukingo yafatiye ku bitaro bya masaka biri mu nkengero z'umujyi wa kigali mu karere ka kicukiro ni mu gihe n'ahandi hatandukanye mu gihugu igikorwa cyo gukingira icyorezo covid cumi n'icyenda cyatangiye kuri uyu wa gatanu minisitiri w'ubuzima yabwiye itangazamakuru ko ku bafite imyumvire ko izi nkingo zaba zitizewe bitewe n'uko zakozwe mu gihe gito bakwiye kuyihindura nta kibazo kugeza ubu ngubu eh, dufite ndashishikariza rero abanyarwanda bose kugira ngo aya mahirwe buri wese watumiwe kugira ngo abone uru rukingo ah, yo kuyitesha abantu bo kugendera ku bihuha uru ni urukingo rwemewe rwujuje ibyangombwa rumaze gutangwa mu bihugu byinshi abantu rero bo kumva amabwire cyangwa amakuru adafite ishingiro kandi amakuru dufite ni uko abenshi bari kurwitabira nta kibazo kugeza ubu ngubu uza kugira ikibazo ku giti cye cy'imyumvire n'iki turaza kumuganiriza tumusobanurire tumwereke ko uru rukingo nta kibazo kandi abakozi bo kwa muganga mu bitaro bitandukanye bafite izo mfashanyigisho za- baheraho kugira ngo bereke abantu ko urukingo rwizewe ku ruhande rwa leta y'u rwanda kugeza dutegura iyi nkuru minisitiri w'ubuzima daniel ngamije niwe mutegetsi mukuru wari umaze kumenyekana mu bikingije icyorezo covid cumi n'icyenda aha ku bitaro bya masaka hanikingirije uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima madame kasonde mwinga na madame juliana lindisi uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana unicef madame kasonde uhagarariye oms yatangaje ko abona uyu murimo wo gukingira icyorezo covid cumi n'icyenda ugenda neza uko bikwiye One of the comments I would like to make is the protocol for, obser- uh, for the vaccination.
ati kimwe mu byo nshobora is kuvuga really ni mu myitegurire universal.
ku bijyanye no gukingira ni ibintu bikorwa kimwe ku isi uburyo amabwiriza yanditswe ni nako hano bari kubigenza urabona ko bashoboye gusobanurira buri wese ku kijyanye n'icyo yakwiteze kugira ngo uwikingiza ashobore kubikora ku bushake bashoboye gutanga urukingo mu buryo bukwiye barubahiriza amabwiriza asabwa uko bikwiye birakorwa neza cyane Very efficient way. Do the observation that is required before the people go, so the procedure is very well done.
dutegura iyi nkuru ababarirwa muri mirongo itanu bari bamaze gukingirirwaho igikorwa cyatangirijwe ku rwego rw'igihugu ku bitaro bya masaka barimo abategetsi abakora mu nzego z'ubuzima n'abageze mu zabukuru ijwi rya amerika yavuganye na bwana anakire ntwari umunyarwanda warwaye icyorezo covid akaza kugikira nawe ari mu ba mbere bikingije icyorezo covid cumi n'icyenda yikingirije ku bitaro bya remera rukoma biri mu karere ka kamonyi mu majyepfo y'u rwanda ku murongo wa telefone nabanje kumubaza uko yiyumvaga mbere yo gukingirwa icyorezo covid cumi n'icyenda numvaga nyine eh, mbishaka numvaga nshaka gukingirwa ariko urumva nk'umuntu nyine ibintu byakoba ntabwo kabura kubera ko hanze aha nyine abantu turi muri sosiyete z'abantu bamwe na bamwe baba batabyumva umuturage aravuga ati "Jye sinakwikingiza bati inkingo zibonetse mu kwezi kumwe nabiteza gute or n'izo- n'izindi bagiye badukingira zose ntabwo tuba tuzi ngo zamaze igihe kingana gute icyo rero mba n- nizeye ni uko ari urukingo twahawe n'inzego z'ubuyobozi kandi inzego z'ubuzima kandi zibifitiye ubu- ububasha n'ubushobozi kandi igihugu ntabwo gishobora guha abaturage bacyo ibintu bibi nyuma yo guhabwa doze ya mbere y'urukingo kuri bwana ntwari ni amashimwe akomeye si njyewe wabonye ruhageze kubera ko nk'umuntu warwaye covid numvaga mfite ubwoba yuko nakongera kuyirwara najyaga nsoma eh, mu bitabo bitandukanye kuri interineti bakavuga ngo umuntu ngo wayirwaye ngo ngo aba afite iminite y'amezi atanu ariko nabyo nta fagiti ijana ku ijana nari mfite yuko ari byo koko Iyo rero nkurikije ububabare nagize ndwaye covid naravugaga nti iyi ndwara yongeye ikagaruka noneho yahita inanyica noneho nti wenda wasanga noneho isaze n'umubiri wanjye waramaze kujegera nkaba na yahita intwara urumva nari mfite ubwoba bwinshi cyane rero sindi- sindibonye ruhagera ubu ngubu ndimo gushima imana ku bitaro bya masaka hatangirije iki gikorwa hoherejwe inkingo igihumbi magana arindwi ariko minisiteri y'ubuzima mu rwanda ikavuga ko ku bitaro mirongo ine na bitanu hirya no hino mu gihugu batangiye gukingira icyorezo ku bamara gufata urukingo rw'icyorezo covid cumi n'icyenda minisitiri w'ubuzima asaba ko amabwiriza asanzwe yo kwirinda iki cyorezo akomeza uko bikwiye mu gihe abatuye igihugu bose batarakingirwa tugomba gukingira umubare munini w'abanyarwanda kugira ngo ba- duhagarike ikwirakwizwa ry'iyi virusi ngo ive ku muntu umwe utarakingirwa ijye ku wundi nibyo turimo Ah, amabwiriza rero rwose aho kugira umuntu ukingirwa ngo afate agapfukamunwa agashyire ku ruhande no kugumya gukambara kandi si igihe kinini gisigaye abanyarwanda benshi bagakingirwa tugasubira mu buzima busanzwe kugeza ubu u rwanda rumaze kwakira inkingo zigera mu bihumbi magana ane za fayiza na asitarasineka u rwanda ruteganya ko uyu mwaka uzarangira rumaze gukingira byibura abangana na mirongo itandatu ku ijana ku isonga harebwa abakora mu nzego z'ubuzima abapolisi bari mu mugambi wo kurwanya icyorezo abageze mu zabukuru n'abandi eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
urakoze eric kuri iyo nkuru tuve mu rwanda tuze mu burundi aho abantu barenga ibihumbi bitatu n'amajana atandatu bo mu masite ya sobel na mafubo mu ntara ya bujumbura mu burengero bw'igihugu bavuga ko babayeho nabi mu bibanza begeranirijwemo inyuma y'imyuzura yabomoye amazu yabo itwara n'imirima mu mwaka uheze aho bacumbitse uretse ibibazo by'inzara nta n'ivuriro bagira basaba leta n'abagira neza kubagarukirako eroje buri kaneza ari nairobi muri kenya dufite inkuru y'idonido
abana hari igihe bagwara kubera inzara hariho ukuntu bashobora kwirirwa uko bakayirara umwana ntazoronka ingufu ngo agiye ku ishuri uzi n'abatangiye kugoyagurika batangura kuryama umukenyezi ni umwe mu bantu ibihumbi bibiri n'amajana umunani na mirongo irindwi bari mu miryango amajana atanu na mirongo icenda n'ibiri iyo mubona imyuzure y'amazi mu mwaka ushize ikihungira ahitwa sobel ni mu maramvya muri komine mutimbuzi ntara ya bujumbura mu burengero bw'uburundi we n'abandi bagenzi be baganiriye n'ijwi rya amerika bamenyesha ko bageramiwe n'inzara n'ingwara by'ukuri ntituhabaye neza kuko inzara ni nyinshi abana barajya no ku mashuri mugabo hari igihe usanga bigoye ukungene bajya ku ishuri bajyanye inzara bikagora ukungene bashika bafungura bagiye no ku ishuri n'inzara muri site ya sobera amazi twari tuyafise hariho ahantu baduza ariko imoteri yaramaze gupfa ubu turonka amazi rimwe imodoka y'igipolisi yatuzaniye iyo itaje turafata urugendo rurerure tukajya kuyasaba nk'ubu unye indwara ni nyinshi bagutora iyo ndwara ukabura amafaranga kugira ngo ugure uwo muti uwo muti bakwandikiye ukawubura ugaca usangana umuntu ararembye malariya n'inzoka no gucibwamwo n'inzara ikintu rero nyamukuru kiri ngaha n'inzara nyakubahwa n'ukuri iyi nkambi ya soberi yamarambya n'ukuri iraseserejwe n'inzara n'inzara n'inzara abana hari igihe bagwara kubera inzara hariho ukuntu bashobora kwirirwa uko bakayirara umwana ntazoronka ingufu ngo agiye ku ishuri uzi n'abatangiye kugoyagurika batangura kuryama wagira ugire uko ukumva arashushe wagira ngo umujyanye kwa muganga malariya bakayibura uri kunyumva abantu bagatunga tukavuga ati none ni indwara nyabaki tugaca tubona ko defo ari inzara iruhande ya bino bibazo uyu mugabo n'uyu mukenyezi wundi nabo kandi bemeza ko ababa muri site ya sobel baryama nabi rwose kubera ubwinshi cya mbere kimwe hariho benshi nk'ubu batagira icyo baryamako bafata ubuhema bwabuze akaba aribwo baryamika kw'abana winjiye nko mu masara mwamwe n'ikigongo kiragutera ntaje tuvuga ngo turafise nitwe tworonka ngo turatekeramo uwo munsi uri igihe waje nyakubahwa waje saa munani y'ijoro ni ukuri ibintu byose byahereye twebwe icyo tubona icyokorwa ni uko leta yo kuyimura abenegihugu bareke kwirirwa bariko barahangayika baji batagira iyo baja niyo bapfa turyama ngaha twashikiye mu ishamba ngaha rwari urushamba rutagira uko rungana haraho nyine ushika ukaryama nyene nk'uko nyene inzara nyene ukarara inzara nk'uko kuryama naho ngaha aha mu masaha ugiyo biraba hariyo ibirago navyo nyene usanga imvura niyo imvura iguye haraho usanga ushobora kuduterana bwa bura ugasanga burakanye ukarara nyene ku bintu bikanye turara tugundanye usanga nta muntu avuga ati arafise aho aryama umwe aryama ngaho uwundi akaryama ngaho bose turyama ikivunga aha indwara zikunda kwibonekeza ikintu cya mbere twoshimira imana ngaha muri site nta ndwara z'ibyaduka byinshi zikunda kwaduka ariko malariya nko ngaha avema ni indwara ya mbere ngaha iriko iratubangamira arenje imigira neza twara site ya sobel hamwe n'indi ya mafubo iri iruhande yayo asigura ko ingorane zitimirije guhera kuko n'abagira neza iyo baje gufasha baraba babaye kurusha abandi ugasanga nta n'ibice bibiri ku ijana baronkejwe imfashanyo ufatiye kuri abo bantu nababwiye ikiciro cy'abantu bangana uko basanga umuntu aje gufasha nk'abantu mirongo ibiri cyangwa mirongo itanu gusa abandi ntibashikirwe ntivyoroshe hama ishyirahamwe pamu naryo ryo rishobora gufasha abantu bose kuva dushika hano rimaze kuza ngaha kabiri ubwa mbere n'igihe aba bantu bari bagishika ngaha hari itariki indwi z'ukwezi kwa gatanu pamu yarayisuye kugaruka ngaha itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri baje kugira akantu ko bita iminsi mikuru ariko abo naho babahaye utuntu dukeya kuko batanze ibigori ibiro mirongo ibiri n'indwi hamwe n'ibiharage ibiro icenda n'amavuta angana n'iritiro rimwe rimwe urumva nk'ibyo mu bantu baramaze iminsi bashonje umuntu yaheruka kugaburirwa itariki ndwi z'ukwezi kwa gatanu hama akaba asubiye ku mirongo ibiri n'atatu z'ukwezi kw'icumi na kabiri akajya umuha ibyo kurya bingana uko urumva ko uyo muntu kushika kuri ino saha ntaco afise asanga n'ubukene bw'aho bivuriza buza bwunyura ibintu ivuriro riri ngaha ni ibyo bita ni nka centre de soins ni urgence ni utuntu duke duke two gufasha abantu bagize ikibazo mugabo kuvuga ko umuntu ashobora kumva ko nta hantu ho kuhospitaliza gushyira umurwayi ngo bamukurikirane umuganga bamukurikirane ntahahari ni ukuvuga rero ikibazo cy'indwara kirahari kandi imiti nayo ntabwo ari ikirenga kuko ntayihare ku bisanzwe antoine ntemako umuyobozi mukuru w'igipolisi kijejwe gutabara no gukinga ibiza n'isibe abona urukiza rw'aba begeranirijwe mu maramvya n'abandi bose bashikiwe n'impanuka mu kigega cy'igihugu kibajejwe uburyo nibwo buriho mugabo buracari buke cane leta yaramaze kwemeza ikigega co gukinga no gutabara mu gice biza n'ibisibe dusaba yuko leta rero ico kigega coja mu ngiro kugira ngo hajya no gutabara bonye yuko wifashije bazoza bihuta nimba ko uwo mwaka wa mirongo ibiri na rimwe nimba ko hazogira ikozwe cihuta uko umwaka utashe abantu n'imiburi ibura amajana atanu mu burundi barahitanwa n'ibiza birimo imyuzure hamwe n'isenyuka ry'imisozi eloge burikaneza ijwi ry'amerika tugushimire eloge abarundi baba mu mahanga baragendeye imihana y'abatwa mu burundi kugira ngo birabire ukuntu babayeho hari igihe bari mu rugendo bagize muci riheze intumbero nyamukuru kwari ukugira barabe aho bahera mu gufasha abatwa mu bikorwa byo kwiteza imbere kugira ngo bashobore kugera ku rugero rw'abandi barundi bo mu bundi bwoko inyuma y'urwo rugendo abo barundi basanze abatwa bakeneye imfashanyo yihutirwa iri mu bikoresho byo kurima uburaro bwiza hamwe n'ubukene bw'amatongo maze baca batangura gukorera hamwe batoza imfashanyo yo kugarukira abatwa mu kiganiro frederic nkundikije yagiranye n'abatumire barimwo umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga jafet rojanti hamwe n'ugwaruka rw'abatwa b'incabwenge yasin antoine ari muri australia na gerard niyo nsaba ari mu burundi bagarutse ku kuntu abatwa babayeho hamwe n'ico abarundi baba mu mahanga bariko barakora mu ntumbero yo kubafasha jafet rojanti aratangura yigana ukuntu icyimviro co gufasha catanguye
icyumviro mu gutangura n'igihe abarundi baba mu mahanga bagendera uburundi muri za ndwi zahariwe abarundi baba mu mahanga hanyuma tugeze mu ntara ya butaganzwa bisaba yuko tugenera abanyagihugu turaba aho bababaye n'icyo twobaterera hanyuma rero tugera ahantu hari umugabasangwa butaka dusanga abo bantu n'abantu bakirana neza cyane ariko bafise ubukene bwinshi tugize ngo turababaza dusanga afashe abana ajya mu ishuri mugabo batagira epfo na ruguru no kujya abandi bamaze babakuye mu mashuri kubera kubura impuzu bambara za iniforume bituma rero dushyiraho umugwi ubakurikiranira hafi twakiriyeho tugenda n'izindi ntara dusanga abasangwa akaba ari muri wa mugwi w'abantu bababaye cyane mba ntaho nikora hanyuma rero tuca tuvuga tuti kubera iki abarundi baba mu mahanga twama turi ko turafasha abantu ariko tugasanga hariho benshi dufasha dufasha basanzwe bifashije niho rero twaca dufata ingingo yo kongera kugendera uwo mugwi w'abasangwa butaka tubagendera rero bwa mbere dusanga koko hariho abasangwa butaka bakiba muri ya mazu y'ibyatsi amazu y'ibyatsi bugera rutana hari inzu z'ibyatsi ushobora guhagarika ari iz'ibyo umugabo ukarenza ku ibyatsi bwo ni bwa buzu bwa kera cyane imvura yose ibaherera ko ugasanga zaratobotse no gutoboka batagira aho baryama akazu kamwe ugasanga karimo n'abantu barenga umunani ibyo rero byaratukoze ku mutima bituma dusaba abarundi guhaguruka kugira ngo ntihagire abatwa babandanya kubaho muri ubwo buryo intambwe mumaze gushaka ko turayigarako ako mu kanya ariko nashaka kamena ijambo bari muri uyu murwi w'abatwa nabugene batubwira ukuntu bakiriye iyo migambi myiza mwafashe mushiga ntahe jafete reka duhe ijambo gerard niyo nsaba ego murakoze hanyuma ubwa mbere noshimira uwo mugwi w'abarundi uri mu bihugu binyuranye mu bihugu by'abazungu ku kuntu wiyumviye ubwa mbere ugatangura ugashyika ku rubuga tunavuga kuri tere uje kuraba imibereho y'abarundi bamwe bamwe uca usanga imibereho y'abarundi b'abatwa naho tuvuga ngo turi abarundi ntabwo turi abarundi mwebwe na twebwe ngo turi abarundi ari uko itari cyo kimwe n'iyindi mibereho y'abarundi ati gute atari imibereho cyo kimwe y'abarundi kuvuga umurundi w'umutwa yavuze yarashyitse muri komine butaganzwa aribonera inzu basanzwe babamwo je nibaza amaze kuzibona ko biba byateye bimutera intimba ku mutima ndibaza araheba arakorora mosozi ukuntu basanzwe babayeho kuko yavuze inzu mu duce bwatsi butandukanye ni inzu mu rurimi rw'igitwa twozita inzu zitwa zimutego twatuzu tumutego usanga umuntu yinjira nk'uwinjiye mu mwobo yicaye imvura ikagwa ikamuhererako yasohoka akaburi yaja kuburi hanze no kuburi mu nzu ugasanga ntawe bitandukaniye niyo mpamvu novuga ati nobashimira kuba icyo coco barakibonye egomeye reka duhe n'ijambo uh, umushantahe yasine uh, antoine nawe nyine agira icyo avuze kuri iyo migambi myiza cyane rwose yatanguwe uh, na diaspora y'abarundi duga kuri ijambo mu kanya gato ego nanjye ndashima ndakenguruka cyane ukuntu abarundi baba mu mahanga bahagurutse gufasha ubwoko bw'abatangwabutaka ubwo ni ukuri kandi biratunezera rwose uko ni ukuri kuko abatangwabutaka n'abantu bakiri inyuma y'abantu ni abantu bashaka gufasha bashaka gufasha witegereje izo nzu ni inzu biteye isoni n'ubu tugize dukora amafadorisite mu cyambara ari izi yafe iyo dushitse kuri ziriya nzu abantu bazibone barakangara ariho n'ahantu muri iyi nzu nyine nari ndabyerekanye baratangaje aha aba bantu urabona ko mu bihugu byateye imbere ahitwa basangwa n'abasangwabutaka baba bafite uburyo bwabo leta ariko mu gihugu cyacu cy'uburundi cy'uburundi urabona ko nk'uko nyakubahwa umutima nigeria bakivuze twe abarundi tukitwa abasangwabutaka tutarabasangwabutaka kuko umusangwabutaka ni uwo bafite ahayika ni uwo bafite ikiyega ni uwo bafite inyungu iva muri leta inzu umusanga butaka koko kugira ngo izingiro kubure bihere none rero ko imana iri kiravugiramwo aba bantu bari mu mahanga ni ukuri turabishima rwose nibakomeze bafasha imana izobibahembera ego izobibahembera turebe egome jafete gentil murashobora kutubwira amajambo make ibintu muri diaspora mumaze kurangura igikorwa cyo gutoza imfashanyo kugira ngo mugarukire abatwa baba mu mazu eka mu tuzu duteye isoni nk'uko mwabivuze umuwe mugambi ugeze he hari ibintu muba mumaze kurangura biboneka ego cyane birahari ni ukuvuga mu ntango twabanje kugira umugwi mutoya kugira ngo tubanze dufashe abasangwa butaka bakeya turabe ingene babyakira turabe icokogwa ibyo twokwita proje pilote hanyuma rero icyo twabanje kubaha twabanje kubaha amasuka kuko benshi bavuga yuko bajya gupagasa mugabo abandi batagishobora kujya gupagasa kuko nta masuka bafite tuca twegeranya rero amasuka turayaha uwo mugwi mutoya mugabo rero muri komu naho bacovuga bati ntimushobora guha umugwi mutoya kuko hariho n'abandi bakenye naho bo basanga butaka bashobora guhura n'izo ngorane kandi hariho n'abasanga ubutaka bandi nabo baba bayakeneye ntibayaronke duca rero dushyiraho umugambi wo kuyashyira ku ishyirahamwe ishyirahamwe ryafashije kugira ngo ibyo bintu bishoboke mandira pisenta tuyashyira kuri iryo shyirahamwe kugira ngo umusangwabutaka cyangwa umukene yabuze isuka ashobore kujya kuripira uko abishatse hanyuma akarisubiza igihe igikorwa akeneye gukora abikoze ubu rero amasuka twarayaguze tuyashyiraho hanyuma tuca twongera tubagurira iniforume abana bajya ku ishuri tuca tubarihira n'amakaye na minerivare abatari bwayironke ubu nicyo twahereye ku mugabo rero dusanga yuko iyo poroje pilote igomba gukorwa mu gihugu cyose kugira ngo ntihagire umusangwabutaka atajya muri wa mugambi wa leta wo kwigisha abana batoya ku buntu kubera ubukene hanyuma rero tugera gusubirayo ubugira gatatu twongereza ayandi masuka ari naho rero twaciye tubona icyo kibazo cy'amazu ari inkoramutima ikintu muri murakora kuri icyo gikorwa gihambaye cyo guha uburaro bwiza abatwaba mu tuzu duteye isoni ni nk'ibi
ubwo bwa gatatu rero niho twaciye dusanga yuko naho turi ko turabikora uburaro bwabo ntibuzoborohereza abana bazuja ku ishuri ntibaronkera aho bakorera amasomo biyigishe bageze muhira dusanga ikintu cya mbere kigomba kuba no kububakira amazu tukabakura muri ubwo burundu bw'ubuzu bw'ubwatsi tuca dufata rero uwo mugambi tuwugira uw'igihugu cyose abarundi baba mu mahanga bose rero uno munsi twamaze ku- kuwuganira n'umushikiranganji vyega tugira n'imana kuko nawe n'umusosanga butaka awumva n'ingoga aca avuga ati uyu mugambi muzanye na twebwe twari twarawiyumviriye kuko dushaka yuko mu gihugu cy'u Burundi hoba amazu atarimwo amazu y'ibyatsi ati rero mube murawutegura neza mube murawurangura natwe tuzobafata mu mugongo aho muzoba mugejeje nuko rero aho niho tugeze Ego me- kuko turasansibiliza kugira ngo umurundi wese abyumve intererano muzokura mu barundi baba mu mahanga turayigaka ko ariko nagomba mena ijambo kandi no mushirantahe uh, gerard niyo nsaba uh, yavuze ijambo rikomeye cyane rwose ati twebwe turabasanga butaka ariko eka ntitu- ntituri ku rwego rw'abandi barundi kubona mu mushirantahe gerard niyo nsaba uh, mwitwa abasangwa butaka ariko mukaba mutagira ubutaka mutagira aho murima ivyo bintu mu mu rwiba abatwa mubibona gute ikintu muriko murakora kugira ngo ibintu bihinduke niki iyo murakoze cyane iryo jambo narivutse kandi ni ijambo ryumvikana iyo umuntu avuze umusangwabutaka byumvikana ko abandi bantu bose baje basanga ari hari cyane n'umuntu yatanguje icyo kintu cyane n'umuntu yabayeho imbere yacu abandi bantu bose baje bagisangaho twebwe baratwita abasangwabutaka kubera ko abahutu abatutsi baje mu gihugu cy'u Burundi bahasanga umutwa ariko tugiye kuraba naho twitwa uko ntacyo turi kuko niwo kwikongura umusangwabutaka utagira n'imetero cumi kuri cumi zahuba n'imetero mirongo ibiri kuri zitanu zahuba ahubwo dupfiriye ku tuntu twagiye dusaba dusaba dusaba natwe nk'ababyeyi batubyaye batubyara ugasanga uno munsi abaye muri komini iyi arayibayemo umwaka ariko ara- ararondera utwatsi hanyuma abonye uwo muntu yamuhaye akazi karahetse yimukiye mu yindi komine gutyo gutyo gutyo usanga rero twebwe imiryango y'abatwa nta matongo dufite gomba urabe n'ubu zaba imanza zaca mu masentebe mu masentebe imanza ziri mu masentare z'amatongo nta mutwa uzosanga ariko araburanira itongo kuko nta tongo na gatoyi dufise ariko kandi turashimira leta y'uburundi kubera mu nzego iriko iradushiramwo ubu novuga cabaye imboneka rimwe isi yose yaratangaye kubonanye n'icubahiro yiyumvira agatora umushikiranganji umwe mu bwoko bw'abatwa akamushiraho ico ni ikintu catangaje benshi kandi natwe vyashobora gutora umuti canke ngo dushobore kugira nte kuvuga turabinezerewe mu majambo make egome yasine antoine muri mu njabwenge z'abatwa kubona ubwo burenganzira bwose bw'uba mufise nk'amatongo mutabufise ikintu mubona cokorwa muri iki gihe kugira ngo murenganurwe eka ibintu mubona vyorangurwa kugira ngo umutwa nawe nyene abandanye yisununura vyoba nk'ibi murakoze cyane twebwe eh, icyo tubona ubu cyokorwa bwa mbere na mbere ni uko eh, leta icyo kibazo yobifata nk'akamaro cy'abasabwa butaka Eh, kuko turashimira ubwa mbere na mbere ya leta igiye arakurikirana niho tubonye abanyeshuri benshi kuva eh, kuri ndadaye yatangaje ko abana bato bige ku buntu icyo giti ubu n'ubu dufite eh, abo bashyize umushikiranganji abakwemeza amateka abakiye eh, urabyumva kuko icyo kibazo kiba twacu bagifata mu minwe nka nkama turabona rero ko imbere ari heza ariko turi kumwe na na leta idufasha iyo yaba idufasha ikadufashiriza ubwoko bwacu ni imyaka iri imbere natwe tukazoshika aho abandi bashika navyo ndafise ico nokivugako duga kw'ijambo ego jewe co novuga canke nosaba rero noisaba ibintu bibiri ubwa mbere noyisaba ni uko mwitunganya ry'ibwirizwa shingiro kurya abahutu bafise ibice vy'iwabo abatutsi bakagira ibice vy'iwabo n'abatwa ni uko bomanza bakagira nabo nyene ibice by'iwabo hanyuma ikindi kigira kabiri noca nongeraho ko nkasaba leta ni uko hariho amatongo menshi ya leta yicaye ari amashyamba ni uko nabo nyine abatwa bobaha iki aho ikivi canke amatongo yo kurima ico kintu twama twagisavye amatongo y'abatwa amatongo y'abatwa nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimire ko mwahisemwo gukurikirana radiyo ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru uwashize hamwe aya majwi ni fatu ari maskarara amakuru yarahagarariwe na frederic nkurikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe